iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yavugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenie mukankusi nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mu mwanya n'ikiganiro murisanga uyu munsi ahanini tuganira ku bikorwa by'urubyiruko rw'abakobwa abigeme ubu babayeho gute uburyo bagerageza kwirwanaho ni buhe rwihangira imirimo rero rugamije kwiteza imbere radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuzi mu burundi kuri facebook hanyuma no ku rubuga rwa interinete kuri radiyo yacu arobazi jemeri akadomo komu aho niho mwatwandikira mushaka kutugezaho ibitekerezo n'inama naho ku rubuga rwa interineti aho mutwumvira ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mu kiganiro murisanga umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo uvuga ko ubushomeri bukomeje kugariza urubyiruko muri rusange mu gushakira umuti icyo kibazo urubyiruko rugenda rwihangira imirimo itandukanye kuri uyu munsi wa gatanu umunsi twahariye abari n'abategarugori abigeme n'abakenyezi turaganira ku bikorwa by'urubyiruko rw'abigeme bihangiye umurimo uburyo babayeho n'umwuga bahisemo kugira ngo babone imibereho nyuma yo kwiga bakabura akazi twatumiye rero claudine niyo kwizera ukuriye ishyirahamwe ry'abakobwa bogosha bamwa imishatsi mu burundi mbere na mbere rero turebye ku rwego mpuzamahanga umuryango w'abibumbye onu utangaza ko ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyangwa se urubyiruko kigenda kirushaho gukara imibare onu yatangaje mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi yerekana ko nko mu burundi ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'urwaruka rwarangije kaminuza rwugarijwe n'ubushomeri abatari bake rero muri urwo rwaruka bagerageza kwishakira imirimo nubwo hari abo bigora kubona igishoro kugira ngo bihangire iyo mirimo mu kiganiro muri isanga rero uyu munsi nk'uko nari mbebabwiye kandi mubimenyereye abapfasoni n'abigeme nibo tuganira ahanini cyangwa se tukaganira ku bikorwa byabo twabatumiriye nk'uko nabivuze niyo kwizera claudine wo mu ishyirahamwe ry'abakobwa ishyirahamwe ryitwa mukobwa ndashoboye rihuriyemo abakobwa baminuje hanyuma bakaza kubura akazi bagahitamo gukora umwuga wo kogosha cyangwa se kumwa imishatsi nk'uko mu kirundi babivuga bakorera mu ntara ya bubanza ibindi umutumirwa wacu araza kubibagezaho mu kanya turacyarimo kumushaka kuri telefone telefone ntabwo imeze neza ariko ndumva mu kanya dushobora kuza kumubona hanyuma irakomeza gucikagurika ariko mwihangane turamubona mu kanya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiraga ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira n'urubyiruko rwihangiye umurimo mu burundi ariko kugeza ubu telefoni iracamo ikongera igacika mutwihanganire turaza gukomeza mu kanya
ibaye wowe magenga yashira kwizera urwonko bwumva mbaye wowe
mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwango ukunda mbaye wowe
impungenge zashira impungenge zashira.
ubwikekwe bugashira Hawa ukunze ubwonko ukunda mbaye wowe umutima wanjye ubaye igitabo nakwereka amapaje yeah. kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma nkareba uko wiyumva yeah, yeah. amatsiko agashira amarira agashira ugatuza yeah, yeah. I find myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging, my love. Do you believe me, girl? Mbaye wowe makenga yashira kwizera urwonko ukunda mbaye wowe
mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwango ukunda mbaye wowe
impungenge zashira impungenge zashira.
ubwikekwe bugashira Hawa ukunze ubwonko ukunda mbaye wowe
If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana twumvikana tutabusanya iyo abawarebaga nk'umutima iyi ntugunda zashira ubwoba bugashira Ugatuza tukabana, baby. I found myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging, my love. Do you believe me, boy?
mbaye wowe makenga yashira kwizera urwonko ukunda mbaye wowe
Mbaye wowe, amakenga yashira. Nakwizera urwango ukunda. Mbaye wowe,
impungenge zashira impungenge zashira.
ubwikekwe bugashira Hawa ukunze ubwonko ukunda mbaye wowe
hari abashaka kudutanya bifuza ko tubana bashaka ngo mbeho ntakubona badifuza ko turushinga rukaguma ntega amatwi ntiwumvirize ibyo abantu bavuga here for you si beza abantu ntibabura ikibaraza ishinga isonjalu oh mama humura ufise ku mutima ndagutunuze oh mama humura ufise ku mutima
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga nk'uko nabibabwiye turaganira n'umwigeme umwe mu bihangiye umurimo ni claudine niyo kwizera hari mu burundi mu ntara ya bubanza nagira ngo tumwakire noneho arabonetse kuri telefone Uh, claudine uraho neza
ndaho neza ndaho ndashima nuko nuko twari telefone yawe yari itugoye mu kanya ariko ndumva noneho bitunganye ye mwishingiye ishyirahamwe ah, mwise mukobwa ndashoboye nagira ngo rero tubiganireho Mukobwa Ndashoboye.
Eh, nagira ngo tubiganireho mutubwire nyine ukuntu mwatangiye iryo shyirahamwe ryanyu n'igihe mwaritangiriye ah, intego mwari mufite mwa- mwatangiye ryari
murakoze cyane nyakubahwa journaliste ngerageje gusubira inyuma gatoya ishyirahamwe mukobwa ndashoboye ryatanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muriko muranyumva iye nyakubahwa turakumva journaliste?
komeza
yego ryatangwa mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ritanguzwa n'abakobwa cumi bane bahejeje kaminuza batandatu bahejeje humanité generale bararaba situwasiyo turimo ubu shomage iri mu gihugu turaraba tuca dushinga ishyirahamwe turaraba ingene two kwiyungunganya twari modere ku bandi bakobwa bari inyuma yacu bariko baraheza amashuri ubu Mhm.
ati reka turabe ico twokora kugira ngo batoyi bacu ntibazohave baheba mu mashure canke baje mu bindi Mm.
niko kuja hamwe dutanga urutukozizasiyo buke buke turatinda turashika ku gatahe gatoyi ca Mhm.
tugashingamo salo do coiffure
ye mufite salo de coiffure ubu ni- ni ikintu cyari gisanzwe cyangwa se ni umwuga wari usanzwe umenyerewe ku bantu b'abagabo ahanini mwebwe mwagize icyo gitekerezo gute nyine cyo kuba mwahitamo gushinga salo de coiffure kugira ngo mwogoshe cyangwa se kumwa nk'uko mubyita ah, mwa- mu- mugahitamo no kuba muri abakobwa nta ba- nta basore mushyizemo
burya nyakubahwa journaliste nuko nyene benshi dukunda kuvuga ngo imyuga y'abahungu imyuga y'abakobwa turavye neza nta kintu umuhungu yoshobora abakobwa batoshobora
Mhm.
kuko tureka kubikora ugasanga turiko tubasaba amahera bakora ivyo yego Mu twebwe turi abakobwa mugabo ubu turabona ko dushoboye kumwa turabona ko dushoboye hariho abize za mekanike hariho abize za oh, ibyo kubaka barabikora kandi barabishobora Eh, na- nyakubahwa journaliste ibintu byo- byo kuvuga ngo imyuga y'abahungu imenyerewe cyane cyane n'abahungu nibyo dukwiye gusezerera Mhm.
tukabona ko abakobwa dushoboye yego ye ni- nda- ndibwira ko ari nayo mpamvu iryo shyirahamwe ryanyu mwaryise mukobwa ndashoboye
yego umukobwa ndashoboye koko Eh, nta kimukobwa adashoboye icyo umuhungu ashoboye n'umukobwa aragishoboye Ah, yaragishoboye koko yego hanyuma eh, watubwiye ko muri abakobwa icumi
yego abakobwa cumi Mhm. Ye, abo bose barangije amashuri
bose barahejeje amashure Mhm. Mu- mwabo- Yego.
mwabonye rero kandi ko bose nta kazi bafite bose nta kazi Sa?
bafite hashize igihe se murangije amashuri
yego bose barahejeje amashure nababwiye ba- bane bahejeje kaminuza Mhm.
batandatu bahejeje amashure yisumbuye yego E, none kuki mwahisemo umwuga wo kumwa cyangwa kogosha
kuba mu bisanzwe turi icumi twari dufite amaproje menshi bamwe bari bafite amaproje yandi muga turavye umutahe twari dufise twaravuze tuti reka dushireho ikintu cotuma n'abandi bakobwa babona ko abakobwa bari ku kivi Mhm.
yego
ye mwari musanzwe mubizi se se yego kandi tubona ubu uyi muri iki gihe benshi iriko irafasha na benshi Mhm.
kuko hariho benshi baza batubaza ati none mwebwe mwabishoboye gute byagenze gute Nibyo uri Mugagerageza busobanure.
kubiraba.
Ehe.
Sa?
Nib- nibyo uri busobanurire Ahabuze abatwumva kuraje, sino byose turabishoboye n'ukuri yego ubwo uraza gusobanurira abantu nyine Igihari gusa N- ndavuze nturaza gusobanurira abantu kuko mu- Yego.
twafashe akanya gatoya tukirimo kugushakisha ariko ah, iki ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika nyine umwanya bagasobanuza nyine bakabaza nk'ukuntu mwaba mwaratinyutse kwihangira i- i- iyo iyo sanodo coiffure kugira ngo mubashe kwibeshaho uburyo mwanyuzemo Mm.
reka duhe umwanya abakunzi b'ijwi rya Yego.
amerika hanyuma bakwibarize mu- mukomeze mwungurane ibitekerezo reka ku murongo wa telefone twakiriye sibomana sibomana
Alo- uranyumva Karame?
ye wiriwe neza Ndabumva neza.
ndabumva neza Mwiriwe.
mwiriwe neza Ye- ye uretse gatoya claudine tubanze twumve icyo- icyo ashaka kuvuga Ye, siboma yego sibomana Yego.
u- u- urahagana hehe Alo. Mbo- Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo.
yego
sinzi ko Eh, ndabumva none se neza nakibariza sibomana uwo sinzi ko mwohindura aho mwigeme?
muhagaze wowe ntabwo urimo kumwumva Eh?
ni sinzi ni ko ndabumva neza n'ukuri ah, ye uri rurindo uretse nda- ubwo tura- ah, uraza kumwumva neza
yego Yego.
uretse nsabe ku buhanga bw'ibyuma barebe ko ba- batunganya neza
None nagira mubaze yego
kuba barafashe icyemezo cyo kwishingira gushinga umwuga wo gukora salon de coiffure turazi ko abakobwa hanze aha ngaha batinya kuba ba- bahitamo kuba bagira umushinga runaka bakora bamwe bakaba bati biriya ntabwo ari ibyacu biriya ni iby'abahungu Mhm.
ariko Sinzi ko ndabumva nyakubahwa n'ukuri sinzi ko mumufasha mukegera hirya cyangwa hino
Eh, claudine buretse claudine ngewe uranyumva
sinzi ko ndabumva neza natwe ntabwo na- na- na- nanjye ntunyumva cyangwa uwo utumvaga ni sibomana
sa uwo utumva ni sibomana Na- nanjye uranyumva cyangwa ikibazo ufite ni ku- kuri telefoni ya sibomana
ndabumva buke buke buke buke sindabumva neza singe-
I- u- hano muri Hano.
studio hano muri studio ntutwumva na sibomana ntumwumva
ubu ndabumva yego okay ye sibomana wasubiramo ikibazo cyawe
korodini icyo namubazaga Mhm.
sa kuba barafashe desije yo kuba bahitamo umwuga wo gukora muri salon de coiffure niki cyatumye ba- batinyuka kuba bavuga ati reka twebwe nk'abakobwa tudafite akazi dushoje amashuri reka duhitemo gukora koperative cyangwa se gurupe dukore umushinga wa salon de coiffure niki cya- cyabateye inkunga vantaje bayikuye kugira ngo dore n'ahanzangara abakobwa bavuga ati hari ibyo tutakora bitewe n'uko abahungu aribo tubona babikora urugero wenda natanga ni ku bumotari hari Yego.
umukobwa ushobora kuba ati njye sinabumotari biriya ni iby'abahungu ese n'iki mwa- niyo nama nkamwe mwa- mwashinze koperative ya Salon de coiffure niyo nama mwagira abari hanze aha ngaha nicyo cyatumye icyizere cyo kuba kwi- mwa- mwishyizemo cyo kuba ati reka dushinge iyacu saro mwabitewe n'iki twagira ngo mudusobanure munafashe n'abari hanze aha ngaha bose n'uru- nk'urubyiruko muri rusange Ye, urakoze cyane sibomana Yego, murakoze, claudine murakoze.
musubize sibomana nabumvise
yego ye musubize rero umubwire ukuntu mwagi- icyabateye ubwo butwari mu kumva ko mugomba gushinga iyo salon de coiffure
yego mu gushinga salo do kwafire nyakubahwa journaliste burya abakobwa barakunda kudusuzugura ngo ntidushoboye ibi ntidushoboye birya ntidushoboye biriya kandi natwe rimwe rimwe tukabyerekana ko umengo ntabyo dushoboye kuko turicara hariya tukarindira yuko tuzoronka ubuzi bwa leta muranyumva turakumva komeza
yego Mu- ati turindiriye kuzoronka ubuzi bwa leta turindiriye kuzoronka ubuzi bw'amashyirahamwe aya turindiriye ubuzi- kuronka ubuzi bwa hariya mu gihe mutaraburonka ugasanga muri ko mwiruka inyuma y'abo ba- bantu bamwe mu masaro do kwafire ugasanga muri ko mwiruka inyuma y'abo bamotare ugasanga nicyo gituma twashatse kwerekana yuko aho abahungu tubasaba bakura nimba ari abamotare nimba ari abo bamwe mu masaro do kwafire natwe turashoboye kuhakura Mhm.
burya ubu abakobwa rimwe rimwe baradusuzugura ugasanga no muri ayo masosiyete haguduha ibintu nyine dushoboye baguma babona umenga abakobwa turi inyuma ntacyo dushoboye n'uguhaye akazi ugasanga aguhaye ka kandi k'inyuma ariko abakobwa turashoboye by'ukuri
ku bwawe rero nyine ubwo ni nkaho uvuze uvuze uti uti rero do kwafire twari dufite agatahe gato twari dufite amaporoje menshi mugabo twashatse guhera kuri gatoyi muga gashobora kwereka abandi bakobwa yuko abakobwa bari ku kivi kandi bashoboye Mhm. Ah, ariko ndibwira ko Yego.
turebye iki kibazo cya sibomana ashobora kuba yanibazaga Yego.
u- impamvu mwahisemo gukora salon de coiffure ni uko mwabonaga muzabona abakiriya benshi mukunguka mu- ni iki cyatumye nyine muhitamo icyo ngicyo mwari mufite imishinga itandukanye
nizana ariko ndavuga nyakubahwa mu bisanzwe ntitwashinze salo zo kwafira ngo kugira tuzokunguke cyane twari kuja kudandaza n'ibintu canke iki mugabo mu gushinga salo do kwafire Mhm.
twashatse gukora ibyo abandi bantu babona kumengo abakobwa ntibokora Mhm. guha urugero abandi Yego.
baba- bazaza babakurikiye gutanga urugero kuba akarorero ku bandi bakobwa Yego.
bareke kuza barasuzugura eh, ku bakobwa bareke kuza barasuzugura abakobwa ntibokora ibi mengo baritinya ku bajene twebwe turiko turaheza amashure benshi tubona umengo hariho imyuga imwe umengo twararengeye duhejeje amashure kugira tuja mu biro
Mhm. Ye- ariko yego kuri monde tugeze ko ubuje mbona umengo um- umwuga nu- nu- ni ugutunga yego turaza kubigarukaho mu kanya hari n'undi uh, witwa antoine usa nkaho a- agushije mu ryawe ariko reka tubanze twakire kwizera kwizera uranyumva yego
ndabumva ndabumva neza wiriwe urahagana hehe
ndi mu rwanda mu karere ka rurindo nk'uko bivuze nkaba nitwa kwizera eliyezeri yego
Eh, ikibazo nari mfite yego
mbere na mbere reka mbanze mbashimire kuba mwatuzaniye umutumire nk'uwo nguwo w'umwigeme Ura- urakoze Ndamu- tumushimire kuba ye- yabo- yadufatiye umwanya
ni gake cyane tubona umu- umurundikazi wa- witinyutse kuri icyo kigero nk'uko na- numvishije mwatangiye mubandanya barahari da Ariko- bara- barahari bitinyutse ikibazo cya mbere eh, ikibazo cya mbere namubaza Mm.
mbe- mbega abona abona aho ngaho i burundi bari ku kigero kingana iki mu- mu- mu barundi kazi mu rwego rwo gutinyuka imirimo nk'iyo ngiyo dusanzwe tutamenyereye hano mu rwanda ese we aze kutubwira ese ni umuterankunga ushobora kuba we yagize gutya akamuha amafaranga kugira ngo ajye mu- ajye- a- a- abe yabasha kwishingira bizinesi nk'iyo ngiyo ikindi kandi aze kutubwira we abona gute kuba umu- umu- umu- umu- umurundikazi ashobora kugira gutya agafata umwanzuro akaba yakogosha cyangwa se akaba yaba umumotari imirimo dusanzwe tumenyereye ko ikorwa n'abagabo ndetse ubundi aho ngaho bigeze ku ruhe rwego uko abibona ubwitabire bwabo Mhm. Eh, kwizera uh, mu kanya gashize claudine yari amaze kubivugaho avuga ko mu kushinga iriya sano de coiffure ntabwo bari bagamije urwunguko mbere na mbere bari bagamije gutinyura abandi bakobwa kugira ngo babereke ko bagomba kwigirira icyizere bakabona ko umurimo uwo ari wo wose bashobora kuwukora n'uwo witwaga ngo ukunze kumenyerwa mu, mu, mu, mu gitsina gabo aribo ba- bakunze kwikora bagira ngo bahe urugero cyangwa se babera akarorero abandi bakobwa reka rero ubwo mubaze claudine u- sobanurira kwizera umubwire ugereranije nk'igipimo uh, cya- abakobwa cyangwa se abigeme a- abakenyezi bitinyuka bitinyuka ku ruhe rugero mu gukora iyo mirimo eh, isanzwe izwi nk'aho ari iy'abagabo
ndasabye musubiriremo iki- iki- ibibazo sinumvise umengo sinabyumvise neza kwizera yabazaga ukuntu mwebwe igipi- urebye nk'igipimo igipimo cyo ku- Yego.
cyo kwiyizera kumva mwifitiye eh, com- co- muri eh, confident mufite eh, kumva ko mushoboye Ki- ki- ki- gihagaze gute igipimo ki- cyo kwiyizera gihagaze gute mu byerekeranye n'aba abigeme cyangwa se abakenyezi aho ngaho mu burundi mubona batinyuka imirimo yari isanzwe ikorwa n'abagabo ku gihe kigero
ni ukuri kugera ubuye ahantu tugeze tubona umenga abakobwa umengo sinzi ngira ntituratahura ico turi byarigenje mu bandi nyene nkumva bariko baravuga ngo mbega ko musaba transport ngo ngo bis- bikorere bisa- byerekane ko mubishoboye ni ibyo rero dutegerezwa kwerekana yuko alo Wi- turakumva komeza
ego dutegerezwa kwerekana yuko izo tran- dayo taransifuruta ni nke kuko turabye abakenyezi nkene tungana mu gihugu ubusigaye dumenga kuri sosanti santi forusa ngira ngo canke zirenga kumva rero tukiri kuri taransifuruta muri reprezentativite turabye abiga turabye kandi mu bisanzwe ntaco tudashoboye n'ukuri gusa ego twe rero aho tugeze ubu twumva turi fier y'ibyo turiko turakora twumva turi fier y'abadame banyonga imodoka twumva turi fier ya twebwe nyene tumwa Mhm.
yaba abaparakom- abaparashitisite bariko barakoroka Ehe.
mu bisanzwe abagore ni uko twisuzugura turashoboye cyane turashoboye turakwiye Ye.
kuronka sosanti santi posa tureperezanta mu gihugu Ye, urabona rero bagenda barushaho kujya muri iyo myuga cyangwa se iyo mirimo
biriko biraza Biraza.
turazi aho tugeze biriko biraza bariko barabyijukira Mhm.
twebwe nko kuva aho dutanguriye turabona mu karere duhereyemo kabubanza hariho abakobwa bariko barakereya mu bi- mu buryo ubu canke buriya hariho abariko baraba aba- aba- aba dj barya bavuza imiziki mu mu mantuze hariho abariko baratwara imiduga yego hariho n'aba turiko turabona bariko baraza ubu vrema ni ibintu vyo gushima cane n'abakora Ibintu ubukanishi dukenguruka ba- kandi bakora twitsa.
amamodoka yego Ye, uri- kwizera rero yabazaga ngo niba hari nk'umuterankunga baba barabahaye amafaranga wamusubiza mbere y'uko Ya- twakira oya.
undi twebwe mu gukurira sosiyete yacu twababwiye ko twatanguye turi abakobwa cumi twatanguye ku makotizasiyo mugabo tuza turadodora hirya no hino dusaba amamashine dusaba ibiki ariko kugera ubu ntitubibona neza ingene bimeze kabisa Hmm.
ariko twizeye yuko yego ntimubibona neza ushatse kuvuga iki
ntitubibona neza twatanguriye ku mashini zine nka twebwe muri salado kwafiri Hmm.
ariko ubu kubera twazigira ko n'iki dusigaranye zibiri tugumana umwizero yuko dushobora kunguka tukaronka izindi
izindi Ntawe izindi ubizi aho zarapfuye Ye, um, reka tu- tu- dusubire ku murongo wa telefone tubanze twakire olivier telefone zirimo ziracika naye iye nayo tutaza kuyibura olivier
naam wiriwe
mwiriwe neza telefone zabaye ingorabahizi utu- utubabarire urahagana he?
twabyumvishe urahagana he?
Ni muri muri kigali yego kicukiro kicukiro Mhm. no ufite se igitekerezo cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza claudine
Eh, mfite igitekerezo yego
amvuga ati ko umuntu aba yaba- twararangije turi benshi Mhm.
ariko tukaba turi ahantu hatandukanye ni gute umuntu eh, bajya badu- babakusanya bakabafashiriza mu mu magurupe gurupe nazo kuzijyamo bisaba kantereka
uravuga bande babakusanya se
aba abantu b'ibukuru nyine bashinzwe ku- guteza imbere abantu bata baba badafite amafaranga yo kugira ngo biteze imbere igihe barangije kwiga abo bantu sinzi sinzi abo uvuga sinzi ukuntu wategereza ngo akibohana kaza imvura ihise ahubwo wavuga uti abo Yego.
bantu nibabanze bishyire hamwe ba- babanze bamenye n'icyo bashaka gukora
nanjye ndi umushoferi Mm.
ariko kugira ngo ujye mu ishyirahamwe ry'abashoferi biba bisaba akantu kandi iyo ukiri hasi n'ako kantu kukabona aba ari ingorabahizi uravuga nka nka kotizasiyo kugira ngo winjire mu muri asosiyasiyo
yego Mhm.
kandi hano usanga aba- abashomeri ari benshi baba bari ku mihanda kandi bamaze imyaka nka mirongo itatu bizwi Mhm.
ariko nta gihinduka ngo umuntu nyine ave ave muri ubwo buzima yenda gusaziramo Mhm. Ye, Mm, ubwo tukaba tukaba tubashimira tuba tubakurikirana hose yaba kuri radiyo yacu ijana na kane n'ibice bitatu Mhm.
no kuri interineti ye mukomeze rwose murakoze cyane turabakunda
natwe kandi ni uko ye Ah, claudine um, olivier ati Claudine.
ati umuntu abantu bagombye ku, ku- kureba ukuntu babakusanyiriza hamwe bakagerageza kubafasha uretse ko nk'uko nabyumvise abantu nibo bagomba kwibu- kubanza kwitekerereza n'icyo bashaka ariko wavuze uti twagerageje kugenda tudodora kugira ngo turebe uwagira icyo uwagira icyo adufasha nko mu bijyanye n'izo mashini watubwiraga nubwo mwagize ibyago zimwe zikaba zarapfuye ariko wavuga ngo uti twagiye tudodora wagira nama ki abantu baba bifuza gukora nk'ibyo ngibyo mukora yadodora he yabigenza gute cyangwa se wakwifuza no gukora ikindi kintu uko yabyifatamo burya muvuze ibintu bikomeye cyane akimuhana asabye imvura ihise kandi ushaka kugufasha gufasha bivanye nawe wenyine aho ugeze aho wahereye ubusanzwe nta muntu n'umwe aza gusanga muhira ngo aje kugufasha atabonye icyo wakoze yego kandi mufite iyo mushaka gushika murakora aho mugejeje nimba ari uwubashimye ibyo muri ko murakora akavuga ati reka ndabankuraje akazira ko yego twebwe rero nk'abakobwa cumi bari bashomereye twifuza kubona yuko twebwe nyine dushobora gusatisfeza amabezo yacu abakobwa murabizi mu buzima dukenera byinshi turakenera utu na turiya muzi mugabo rero abakobwa benshi kwiyumvira icyo bakora baprefera kujya kubisaba abagabo kumva umengo nkeneye umusheri afite amafaranga nkeneye ku sinzi murabyumva ndabyumva rwose kandi icyo gitekerezo watugejejeho ugasanga yarakwigishije imyaka n'iyindi warahejeje kaminuza urageze aho nawe ukumva isoni ukavuga ati mama wanjye arashaje muri iyi myaka ageze mworeka nanjye ndamu ndamusayidire weya ni ibiki mugabo kubera ubuzi bwa leta bugoye ugasanga ntucironka akazi niho haho rero dukeneye kuronka akantu koza karadufasha buke buke nibyo umutaha uragoye mugabo mumaze kuja hamwe mukagira icyiyumviro kimwe mukavuga ati dushaka gushika aha bifasha gusumba yego rwose icyo gitekerezo nagikunze aho uvuga uti umukobwa arashoboye niba ashoboye rero icyo musaza we akora abasheri abagabo abaki arashoboye gukora nawe nyine aho hantu agakurayo duke duke tuza turamufasha mu buzima bwiwe ubusanzwe n'abo bagabo kuguha icyubahiro bivanye nawe we aho ugejeje ukora
icyo gihe iyo ugiye kujya kumusaba uba witesha icyubahiro nyine ariko iyo abonye ko hari aho ugeze nawe ashobora no kugutera inkunga ariko atari ukuvuga ngo ugomba kumusaba akantu ako ari ko kose wabivuze neza uti umuntu gusaba umugabo cyangwa umuhungu kandi amaboko yakoresheje kugira ngo agere kuri icyo kintu nawe uyafite nawe urayafite mu ishuri twiga ndibuka ko hariho abakobwa benshi baba ba mbere bagaca k'abahungu cyane mugabo turabya ingene tubayeho muri sosiyete mbenga abakobwa turi abantu bo ku nshinga oya nta gutegereza nabo bashobora kwiha kandi bakihaza ni ugukura amaboko mu mpuzu nk'uko mubivuga
yego cyane twakire n'itunga n'itunga uranyumva
yego urahagana he
ubugendera mu burundi mumeze mute
ni ukuri ku mazina adafashe
ni ikibazo ufitiye claudine cyangwa ni intwererane
yari n'intwererane nagomba gutanga ikintu cya mbere vurema merci boko ndamushimiye kuri icyo gitekerezo bagize cyo kumva yuko bakwishyirana kugira ngo bikunde abashe gutegura ikintu gishobora kuzabafasha muri kazoza ikintu bagomba kuvuga nk'ibyaruka kome konseye ni ukuri hari hageze aho uruka rwose yumva yuko rwo kwitegurira imirimo yo muri kadoda rushobora gukora inyuma inyuma y'amashuri yabo kuko ugerageje kuraba romonde turimo kino gihe biragoye kugira ngo umuntu ari we wese aba yaribye kugira ngo leta ibashe kuronka ubuzi ibaha byose cyangwa umuntu ari we wese ariko mu ishuri bigasura uba wiga urafite ubumenyi cyane akabijanye n'ibyo waba warakurikiranye ukura mu ishuri ubwo bumenyi rero iyo ugiye mu buzima busanzwe ukabufatika ugahiga ikintu kanaka ushobora gukora kijyanye na burya bumenyi uba warize ukabusangiza n'abandi inyuma y'iminsi mikeya urashobora kugira icyo wimariye ukatumarira umuryango none n'igihugu kikahungukira ndumva rero yuko bema cyari ikintu garuka rwose byagomba gufatiraho rukigira kuri abo ba claudine bakoze umugambi imigambi ni myinshi yo gukora si gukora ibyo bya salado fasire gusa ariko imigambi ni myinshi vema kandi umuntu ariko dushobora kumuteza imbere sema ndabateye intege kuhaje rwose bakagira igikorwa cyiza n'ubundi bwa leta twagomba kubigiraho gusa ikindi cy'usanga kibaho urashobora kuba icyo gitekerezo nk'uko yabivuze ariko byari byiza yuko umuntu wese yumva yuko atica aterera ugaruka rwara abantu bo gufatwa mu mugongo kugira ngo biteze imbere kuko nibo burundi bw'ejo nibo bazagira icyo bamariye isi ejo twema gusa ikintu cy'inkoramutima navuga kuhaje birema kandi serivisi kuri ba korudine mugize neza cyane yewe urakoze cyane rwose n'itunga hari nu- na antoine nzafashwa nayo uvuze ati kwihangira umurimo ni inshingano y'urubyiruko kuko ubu kwiga ni ukugira ngo wiyungure ubu- wiyungure ubumenyi bitandukanye cyane na kera aho umuntu yigaga kugira ngo azabone akazi kamuhemba amafaranga atubutse azamufasha kwiteza imbere none ubu byarahindutse pe urumva rero buri wese ni ukugerageza kwirwanaho ubumenyi yakuye mu ishuri akabukoresha kugira ngo bugire aho bumugeza Ah, claudine hari icyo wabivugaho
ibyo bintu ndabishyigikiye cyane rwose burya abakera nibo bakunda kutubwira ngo burya uwize ntiyiga kamwe kandi abajene ubu uyi turi biragoye guheza amashuri ngo ucuguma wicaye kuri bata ngo ucuguma wicaye hehe ni byiza kuba akarorero kuri wewe ku muryango wawe wakurungutse kwiga no ku batoyi bawe basigaye inyuma cyane cyane kuko niho waheze amashuri ukicara turabona kuri batoyi bacu benshi baca baheba amashuri na mukuru wanjye yize ntacyo biriko biramumarira mugabo ni waramukugize pa ugakeye ikintu muto iwawe akabona ati e naka naho atati yaronka akazi ka leta yarakoze iki
Ye- biratanga kure- kuraje kuri batoyi bacu bari inyuma yacu ye- ni ka karorero wavugaga radiyo ijwi Yego.
rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na nowa nowa
yego ndabumva urahagana hehe
ndi mu cya- ntara ya cyankuzo mu burundi Mm, mu cyankuzo mbese muratwumva gute muramo kutwumvira kuri telefone cyangwa ni ku mirongo ya kuri ya- telefone mirongo migufi eh, duca duca kuri facebook eh, kugira dukurikirane Mhm. nuko yego I- ufite ikibazo cyangwa ni Nagomba igitekerezo nanjye, eh, ni ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire ukuntu biyumviriye uwo mugambi bakaja hamwe kugira ngo bashobore kwikorera ishyirahamwe ryabo baba babyiyumviye gute mbe kugira baronke uburyo bwo gutanguza byoba byaraboroheye cyane kugira baronke ibikoresho ce bararose ubufasha Eh, nagomba kuvuga no ku kindi kibazo kigira gatatu none mwe ko mwamaze gutanguza iryo shyirahamwe ryanyu rigatangwa gukora nta kuntu mwafasha n'urundi rwaruka rwishi rwamaze amashure rutagira akazi kugira nabwo rushobore kwiteza imbere rugakora ibikorwa byago wiharije nk'uko mwe mwabikoze ego utubazo twanjye ni utu urakoze cyane nowa ariko reka nanjye nkwibarize uragira ngo urwo rwaruka barufashe iki se ko nabo bagitangira ra
Ah, nagira abo baramaze kugira aho bageze Oya.
kugira ngo cyangwa bara- baba barose inkunga ibatere inkunga yoba yara- barakuye ahandi Oya.
kugira bagafasha nk'urundi rwaruka ahandi bagasanga inkunga nawe zo zikabafasha Mm, ni uko utakuri uta- ushobora kuba utari udukurikiye turabizi ko mu burundi hari ikibazo cyo kutwumva ariko yakomeje kubivuga nibo ubwabo bishyiriye twa kotisasiyo hamwe bashakisha uburyo babona udukoresho n'ibyo bari batangiranye bimwe bim- ngo byaranapfuye ubwo rero eh, wa- urash- waguma hafi ku buryo agusobanurira ko wari ut- wari wabajije nyine Ego, ukuntu wa- mugambi nubwo yari Ego, yabivuze wamukoze.
ariko muri makeya yakubwira Eh, claudine musobanurire muri makeya ukuntu icyo gitekerezo nyine cyabajemo uwo mugambi mukawufata wo gukora sa n'udukwafire hanyuma n'uburyo mwabigenje yibazaga niba mwa- hari inkunga mwabonye
rero arakoze cyane nawe ku bibazo abajije ingene twiyumviriye umugambi nababwiye turi abakobwa cumi dufite imigambi myinshi mbere wanashaka ntitwatanguriye kuri salo do kwafire kuko ariwo mugambi wonyine dufite alo komeza turakumva alo yego dutangura um- salo do kwafire nuko ari wo mutahe twaronse nagerageje kubivuga
Eh, wa- wabivuze ariko ikibazo Harimwo- ikibazo ni uko mu burundi harimo batarimo abafise kutwumva iyindi migambi mugabo tutarashobora gushikako kubera uburyo bwabaye buke Mhm.
mu gutangura salon de coiffure twari dufi- mu gutangura association d'abord twatanguye muri 2017 mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi Mhm.
mugabo salon de coiffure twagiye kuyugurura muri novembre mu kuri cumi na rimwe domiri diziti umwaka ushize ni ukuvuga hari haheze umwaka urenga tugira amakotizasiyo tubona tutugeza aha majora gute twongera ko gute buke buke turatsinda turabona ati turashitse ku mahera ya turaba umugambi tuyakoresha Eh, ariko gutanguza rero sarodo kwa fili sino iyo tuza kuba dufite amahera menshi tuba dufite imigambi myinshi byari karavuga ngo byo gufasha abandi bajene twebwe mu gutangura asosiyasiyo twari dufite ihangiro y'uko dushobora ku- kugira sinzi ko navuga ngo ankadiroma canke iki abakobwa bariko baraheza amashuri ubu aba bariko baraheza za fondamentale urumva ko duhejeje za kaminuza vyitwa ko ari twebwe citegererezo muri sosiyete turimwo yego
ariko mugabo umutaho tubana muto tuca dutanguza salon de coiffure ariko iyo tuza kuba twararonse umutahe ubundi tuba tukiri icumi gusa ba mwarabaye benshi
tuba twarabaye benshi tugeze nko ku ijana amajana abiri amajana angahe mugabo nk'uko dufite viziyo yuko tuzoshika ku ijana ku majana abiri Mm.
nicyo gituma tudashobora guhesha kubandanya dukora ariko uwashaka kuza mwamwakira akazana kotizasiyo nawe akaza agaku- agakora hamwe namwe
turava ngira twovyiga mw'ishirahamwe Okay. ubwo yabegera akababaza mukareba niba bishoboka
ego Eh, nibutsa mugabo abatu- icyitegererezo cyacu cyo nariko ndavuga ntitwatanguye salon de coiffure none kubera twaronse financement canke iki Mhm.
twaramaze umwaka wose turi mu makotizasiyo yego
yego Eh, ugara naho tubona ati turaronse umutahuyu reka rero dutangura agaproje gatoyi mhm.
yego uti nibyaramuka bikunze turiko turakora tudotsinda dushike ku mwanzuro wacu
Ye. reka twibutse Yego.
abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na claudine ah, utubwira u- Niyo ibyo bakora Kwizera.
niyo kwizera Mm.
utubwira ishyirahamwe bashinze ribafasha mu mu- mu tuntu dutandukanye ku ko- kogosha imisatsi cyangwa se kumwa Ah, rikorera Yego.
muri bubanza buraza kutubwira neza neza aho rikorera ku bantu bakwifuza kuba babageraho ariko twa- tubanza kwakira niyo nzima niyo nzima halo wiriwe Uriko ndabumva ye urahagana he niyo nzima Nda- ndabumva yego urahagana hehe
Ah, ndi mu gihugu cya zambiya i rusaka uri rusaka mwiriwe mutesi rusaka Ah, tura- turameze neza vrema nuko Eh, hari akabazo se ufitiye claudine cyangwa ni igitekerezo Ah, ni igitekerezo kandi nshima Mm.
reka nshimire niyo kwizera mvuga yuko uno munsi abarundi baramaze kumenya icyo gukora abarundi baciye ubwenge abarundi bari ku rwego rukomeye kwiyumvira gukeya ikintu cyo gukora aho wara wiga witeze kuzokora akazi uhawe na leta ariko bo bagataha ku buryo gukora reka ndamushimire ati mvuga ati uri umukobwa mwiza mu bakobwa beza imana ibahezagire cyane icyo ni icya mbere hama ikindi cya kabiri nagoma ntera umwete abandi barundi kubera yuko uno munsi uburundi mu by'ukuri uburundi ni buto natwe turi no mu gihugu cya zambiya ni abantu benshi bize na- bari- barimo bize n'amakaminuza bagizene ariko uno munsi ariko uno munsi bapfa bakora iby'iwabo bihangira imirimo y'iwabo so rero nashaka kuvuga rero ku bantu ba- b'abarundi uno munsi ntidushake kubona ko abantu ba- b'abanyeshuri ntimushake kubona ko leta ariyo isisi inyishu z'ibibazo byanyu ahubwo muri mwebwe nyine mwokwigira n'inyishu z'ibibazo mufise kugira ngo mubashe kubaho mwibesheho kandi mutunge n'imiryango yanyu Mhm.
hama nkagira inama rero izo nshuti zanjye nimba warize uga- kwi- kwiga ni byiza kugira ngo ugire ubumenyi ariko hambavu ubwo bumenyi wagize nawe ikire n'ibindi bintu nawe wokora bituma biguteza imbere utarinze gutega ama- amaboko kuri leta kuko leta leta ntabwo ishobora guhaza abantu bose biga batsinda uno munsi bibabenyira ubuzi bakora nicyo ukunda
yego no ngaha muri zambia turi mu by'ukuri zambia igize amakampani menshi yarateye imbere ariko abantu batsinda uno munsi muri zambia nabo ubwabo bari kubaronka ubuzi kubera yuko abatsinda ni benshi kandi igihugu gitaguka Mhm.
so rero ibyo ni ikintu cyiza abakobwa ndabashimye ahubwo n'ukuri imana ibahezagire ibashe- ibakomeze ahubwo bashobore kwigisha n'abandi bantu ukireya utuntu bokora bonyine bakiteza imbere batarinze gutega amaboko kuri leta cyangwa ahandi hantu Mhm. urakoze cyane niyo nzima
yego jewe numva nta bindi byinshi novuga Igihe.
ni ukubatera intege no kubashimira ku mugambi mwiza biyumviriye novuga ati kabisa uburundi bwateye imbere kuba tugiteza abantu biyumvira ibyo n'abandi babibonereho kugira ngo bonyine nabo bishakire n'inyishu z'ibibazo byabo cyangwa ibironderere ahazaza mu buzima bwabo Mhm. ndagushimiye cyane niyo nzima Eh, claudine wumvise ko abateye intege
ndashimye cyane niyo nzima Eh, urumva rero ka karorero Yego.
mwashakaga gutanga ubanza birimo kugenda biza Ni akarorero mwa- um- mwari mugamije mushinga iriya sanondo kwafire cyangwa se mushinga ririya shyirahamwe ngo mwereke abakobwa ko mushoboye umukobwa ashoboye ntabwo si abakobwa gusa ndumva bishobora kuzagera no ku bandi batari abakobwa nabo bakamenya ko kwihangira umurimo ari ngombwa
Eh, ni byiza cyane natwe nibyo twashaka kwereka abajene ko dusho- dudategereza ku- kumepiriza umwuga kuyigaya Mhm.
kandi ko n'abakobwa dushoboye ibyo abagabo bashoboye Mm. rwose Yego.
iyo ni ndamushimiye cyane niyo nzima ku- ku nterera natanze Ye, urumva ko ahisa anatubwira ko n- no muri Zambia aho aherereye ikibazo cy'ubushomeri cyangwa se cy- cy'utuzi gutegereza akazi ka leta atari byo baba bagambiriye iyo umuntu agize amahirwe akabona arigishijwe harahuguwe ko ubwo bumenyi agerageza kubukoresha mu bundi buryo
cyane rwose n'ibigena ariko ndavuga yuko uwize atiga kamwe ategereza kuba modere kuri we ku mubyeyi wiwe no kuri batoya biwe basigaye inyuma yiwe Mm. none Yego.
tugarutse ku mbere y'uko dusubira ku murongo wa telefone nk'uko nakomeje kubivuga telefone zirimo ziri- ziracika ziracamo zikongera zigacika turimo gutakaza abantu ku mirongo ariko turakomeza kongera tubagerageze Ah, tugarutse rero kuri uyu mwuga wanyu kogosha mwogosha abandi
sa kogosha Ku- cyangwa kumwa Nge- nakoresheje kogosha kuko mu kinyarwanda ariko tuvuga
ndabitahura
nuko ni bande rero Ati ko- mu- mu- muvuga mumwa
yego yego
twebwe muri sanado kwafire yacu tumwa abantu bose turamwa abana batoyi turamwa abagabo bakuze turamwa abamama bakuze bimwesha Mm.
yego tumwa bose uje wese muramwakira hanyuma se ku byerekeranye Yego.
n'ibiciro ubwo umwana n'umuntu nu- cyangwa se umumama n'umupapa cyangwa umusore ushaka eh, akakwafire nyine kagezweho bose mubaca amafaranga angana
Oya, ntitwabaca amafaranga angana Eh,
yego hariho abamama usanga bafite amakwafu agoye ehe. kamoderi nyine kamwe karyoshye usanga usanga atoriha cyo kimwe n'umuntu afite umushatsi ubayabaye Aha.
yo mu bisanzwe muri tarife y'iwacu muri salon de coiffure yari adulte ni ukuvuga umuntu akuze Mm.
ariha amahera aya
buri hari wese iyo bitwa ngo kwa- Eh, ngo cheveri lise eh.
ni ukuvuga imishatsi yarimo nka produit nka baya bakobwa du- defiza mu nyuma ukiyumvira kumwa- ku kwimwesha Aha.
amafaranga ya pri iriho Aha.
uwo byifuza ni karibu n'abana rero n'abana rero tuvuga tuti tumweraya Mhm.
yego umugabo igiciro ntikivuna cyane Eh, ah, none se ubwo modeli muzikura hehe umuntu araza akabwa ati "Jye nshaka ko mubingirira gutya cyangwa namwe mushobora kureba umutwe w'umuntu mukamubwira muti wowe turabona ibikubereye ari ibi ngibi
Eh, atari ushaka guhindura kenshi ubonye umuntu aje urabona ati yari asanzwe yimwesha ukura azi ingene umutwe wiwe umeze Mhm.
ukamenya tu- uyu tumumwa par exemple nka ordinaire Mhm.
canke utuyu tumumwa ngo kiyayi niko tuvyitwa ibyo ni ukuvuga iki
sa bivuze iki
kiyayi Eh, bisobanuye iki
usigaza agashatsi gakeya hejuru Aha.
aha hepfo mengo murambona hepfo ndimo kuku- ndimo bakawumara kukubona yego Yego.
Eh, hanyuma Yego.
hejuru ugasiga mwinshi inyuma ukagenda ugabanya Eh, Hanyuma- everise ugasanga ashaka kumukurira kiriya poroduwi hanyuma tarifu biri ngaho acabona ati genda ndihaya ndihaya gukuraho produwi si ugukata iyi misatsi idefurije hejuru hanyuma ubundi ugasiga iyo hasi kamera
Eh, ntibyoroshe ntibyoroshe ubyumva umengo biroroshe mbwa uri kuri tera usanga bigoye buke buke No- noneho se umugabo ufite uruhara we mumuha muramugabanyiriza ukaba afite umu- umutwe wose uba utuzuyeho uwari we wese uko umusatsi abyi- uko abyifuza turabimubwirira Ye, ariko mu giciro mukamugabanyiriza se
Eh, ate turavugana
No, ye. hanyuma aba- mubona rero abantu baza babagana ari benshi abo mukunze kubona ni bande ababyeyi babazanira abana kurusha uko bo baza cyangwa se mubona abagabo baza ari benshi abagore baza ari benshi abenshi mubona ni bande
ni ukuri kugera ubu mbere tuna- wanashaka haza bose mugabo tuba turacyafite abahungu babiri badufasha kuko si bose batwemerera ko tubamwa hariho abagabo baza bakavuga ati ewa nawe uri nk'umwana wanjye uri umukobwa wanjye bimwe twamenyereye kuva kera avuga ati nta mukobwa yonkora ku mutwe ni umu- ni umukazana wanjye yo
yego imico nta- ariko ntabwo hakaba ira- n'abandi baza babyishimira Eh,
agati ni iterambere mu gihugu ni iterambere mu ntara ni iterambere
Yego.
muri sosiyete mm, ego ti- nshaka ko ari umukobwa amwe. hakabaho n'abava kure bavuga ati jewe ngiye hariya ayi ngiye kwimwesha muri ya salo y'abakobwa nshaka ko ari umukobwa amwe." yego
ego Ere. twakire na samweri samweri
sabwe sabwe wiriwe neza urahagana hehe
alo wi udukurikiye urahagana he samwe
bo uyu mwanya mpagaze mu burundi mu ntara ya ruyigi Mm, mu ruyigi mumeze mutese
bo twebwe mu ruyigi tumeze neza kiretse kariya gashomeri katurembeje
murimo kutwumvira ku- Yego.
murimo kutwumvira kuri telefone namwe
Sa- ndimo ndamwumvira kuri interineti kuri interineti yego no ufite se akabazo cyangwa ni intererano
bo jira agomba ku ku ntererano mubona ko turiko tura mwako muravuga ibijanye n'abo bigeme bashoboye kwiyungunganya Eh, nanje nababwira ko ubu ndi muri uwo mugwi wo kuba biyungunganya mbwa jewe nanje nkaba ndiko ndakora ibintu vyo gushona Eh, eh, impuzu bitumwe n'uko uwatabuze uruhare rero ubwa mbere ni ugutera intege abo bashiki bacu nta na kimwe badashoboye nta muntu atacyashoboye kimwe gusa dukwiye kuganira n'urundi rwaruka rwinshi kugira ngo rujijuke twijukire kwihangira imirimo nk'uko topiki yabivuze yego hanyuma se aderin i- i- impuzu udoda ni- eh, cyangwa se ushona ni iz'abantu bose cyangwa hari spesiyalite ufite impuzu usho- ushona niza niza abantu bakuru ushone- ushona imyenda y'abagore cyangwa se ni n'iy'abagabo
bo ni ukuvuga jewe shona imyenda yose amashati y'abagore kositime ndabishona byose
Mhm. wowe ushonera hehe se
shonera mu mujyi wo mu ruyigi mu ruyigi ndumva nawe waramaze ku- kwihangira umurimo rwose
eh kubera nararindiriye mati imyaka ishika umunani mpuje amashure naciye mbura ikintu nkora ca ndio nkawumbwira nje kwiga uwo mwuga ubu rero urantunze n'umuryango wanje yego urumva na- Yego.
nawe bagomba kugufatiraho akarorero
Eh, kimwe gusa kandi ni kubera nyene bigoye twasaba dufata mu mugongo ko hari ibikoresho tubura kugira ngo dukore nk'abize nyene
Ye. Nka- nk'ubuyobozi si iyo mubwitabaje hari icyo bushobora kubamarira
aho nibaza ko bitoshoboka kandi bitoshoboka kubera ko eh, abahandi ubuyobozi ni benshi kandi bica bisaba ingingo nyinshi Mhm. Nta- ariko mwa- mwapfa kugerageza ariko
kugerageza byogora kiretse uronse umugira neza muhurirana akagufasha nawe kwitura ubuyobozi iyo nzira ntiyoshika namwe murabizi
mu kinyarwanda baravuga ngo ntawe utakanya agata agahambuye ushobora ku- gerageza yenda ugasanga hari nk'inkunga iba yagenewe nk'abantu nk'abo babihangiye imirimo
bo ibyo twabigerageje bagaca bakubwira ngo tujye mu mashyirahamwe oro mu mashyirahamwe naho eh, hari igihe cyo usanga bitari ko biroroha cyane kubera ko bica bijyamwe n'abandi benshi kumbure eh, bitabaraba
Yego. bishobora kuba Ye. sawa rero reka ngushimire kuba udukurikiye um, korodina hari icyo Sa- wavuga ku byo uh, Allo?
hari icyo wavuga ku byo uyu muvandimwe avuze
mwega arakoze cyane ndumva avuze amajambo meza tubyumva kumwe ni ibyo turi ko turavuga ati ntawoheza amashure ngo acaja kwicara muhira mugabo ico nokongera ko gatoyi ni uko mu kirundi niho bavuga ngo umutwe w'umwe ntiwigira inama kandi iyo mugiye hamwe muri umwe muri babiri muri batatu mufise umugambi umwe bitanga ingufu gusumba ngira ngo n'abishyize hamwe imana irabasanga niko njya mbyumva
yego
kandi mu kinyarwanda baba Eh.
baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntawe Ntiwi- udake- ntawe eh, udakenera ntiwifasha- undi ntiwifasha- ngo wifasha gusara ntiwifasha gusaba Mbega.
Eh, no Ah, mu kanya wari utubwiye ibijyanye ni- n'inzitizi hari kimwe wari ukomojeho kijyana n'inzitizi muhura mushobora guhura nazo uvuga uti nk'abantu bakuru umuntu w'umugabo akavuga ati oya rwose ntabwo uri bu- bumwe ndashaka umusore cyangwa se umuntu w'umugabo ari we uba- aba ari we unkora mu mutwe izindi nzitizi muri makeya nk'ingorane zindi muhura nazo muri kino gihe ni izihe
inzitizi ni nyinshi cyane uretse abo baza bakanka ko tuvamwa tugira ntemva twatanguye poroje dufite umutahe muto rero twatanguje umutahe w'ibihumbi amajana atandatu arenga gatoyi mugabo ubu aho tugeze tubona umengo sinzi twasanze mu kwiga amamashini arapfa ibiki uburyo ni buke cyane n'ukuri uburyo ni buke cyane mugabo turabibamwo uko tukabona umengo tuzokwegera imbere iyo ni inzitizi ya mbere y'uko twagiye mu bintu tutiteguriye plombe tivyanse uku tuzogira uku iyo ni inzitizi imwe inzitizi ya kabiri alo we turakumva
inzitizi ya kabiri niyo novuga y'abantu baza nyine bakavuga ati mwebwe ntimwonkora ku mutwe ibintu nk'ibyo abandi bakaza bavuga ngo mbega mwaherereza kaminuza kugira ngo mu- mu- muze kumwa kamengo tu- twagiye mu bintu bisuzuguritse kamengo sinzi mujye mubabwira ko nta Umva, yaba- mwuga udatunga umuntu Sa- ni ukubabwira ko nta Yego.
mwuga umwuga wose eh, ushobora gutunga umuntu icyangombwa ni uko aba awukoze neza Yego.
Mm.
kuko n'abiba bariba tureke twebwe tuba turiko dukoresha amaboko yacu uwo uwo mwuga wo ni mubi Nicyo ari kiduha uwo ni kwiba ngombwa.
no kuroga wo nta- Sa- ntabwo ari ntabwo umuntu ni- uwo ni mubi ntabwo umuntu yawushyigikira
yego abatudekuraje vrema ntibabura hariho abaza badutwenga ngo abakobwa ba- baja guhagarara hejuru y'abagabo abandi bakaza bavuga ati none mwebwe mwahejeje amashure kugira ngo muze kumwa Okay, none mwab- wababwira iki rero muri makeya dusigaje amasegonda makeya ni inama wabaha abo bose ni ni izihe muri make yego icya mbere na mbere coco ni uko ivyo mwariko muravuga ati nta mwuga udatunga umuntu kiretse- ba- mu kirundi bavuga ngo keretse uwo kuroga yego
yego Mm.
icya kabiri ni uko twebwe abajene turiko turaheza amashure nitwige kuba akarorero k'abandi Ye. reka rero ngushimire tureke ndumva kugaya imyuga Ye.
I- icya gatatu
vuba na vuba nashaka mpamagarire abafasha abafasha abajene ni ukuri ikibazo c'imitahe ni ikibazo gikomeye cyane ku bajene Ye.
naho muja hamwe musanga mutaguje umutahe muto ugasanga ayo mashirahamwe afasha ashaka gufasha barya bamaze Yego.
kugera ahantu bamaze gushika kuri ibi bamaze gushika kuri Urakoze cyane, biriya Claudine.
oro hariho abantu batoyi bariko barashaka kwegera imbere gatoyi mugabo abura abantu bo bapfuye gatoyi Eh, urakoze cyane claudine kwizera nshimire kandi n'abari baduteze amatwi abaduhamagaye aho tutabashije guhamagara namwe mukomeze kutwihangana n'ikibazo cya telefone ku buhanga bw'ibyuma yari efeni utko yarafatanije na fasiri gebeho kuri mikoro eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza